mwananya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko muyumva ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm jana kane n'ibice bitatu hano muri studio ya gatanu muri kumwe na joe diane nahazwe na edi rwema nanjye ndabasuje kandi mbaha ikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba zimwe zimwe mu ngingo nkuru nkuru y'ayo makuru tugiye kubashikiriza mu burundi imvura y'imyuzure yibasiye intara ya cibitoke ihana umupaka w'u rwanda yica abantu mirongo ibiri n'umunani urugo rumwe kwarimwo nk'inzu zingahina abana benshi nk'abana bane uwundi yari afise umwana umwe umugore n'umugabo bose bose bamaze gukubitwa n'ubwo ruzi bagiye
uyu munyagihugu wo mu cibitoke asigura agahinda imiryango yabuze ababo irimwo naho hakurya ya cibitoke mu karere ka rusizi turi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda iyo myuzure yakuye mu vyabo imiryango mirongo ibiri n'umunani ndaje kabiri abangeze hano mu bibero ndataka kiyokoye wenti ndapfuye wenti ni mu ntabare ni mu ntabare hariya haruguru haturuka umugabo araza aramfata ati sohoka sohoka sohoka dore umwuzure waduteye
uyu ni umwe mu bahuye n'ingaruka z'imyuzure yibasiye akarere ka rusizi mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda
umuyobozi w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yasabye komite ishinzwe inzego z'ubutabera kwandika umushinga w'ikirego kuri perezida donald trump icyo bita impeachment mu cyongereza
leta zunze ubumwe za amerika na korea ya ruguru bongeye guterana amajambo y'intambara ido n'ido y'amakuru yose duce ku masonga n'ayandi agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ni mu kanya isase mugume hafi y'amaradiyo yanyu ariko imbere yo kuja mu karere k'ibiyaga bigari mugenzi wacu edi gwema abanze arambura yageze hirya nino ku isi edi umuyobozi w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika nancy pelosi yasabye komite ishinzwe inzego z'ubutabera kwandika umushinga w'ikirego kuri perezida donald trump icyo bita impeachment mu cyongereza thomas kamirindi afite inkuru irambuye mu ijambo rigufi yavugiye kuri televiziyo nancy pelosi yashinje perezida trump ko akoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu yavuze iri jambo nyuma y'imyanzuro ku maperereza yakozwe na komite zitandukanye komite z'umutwe w'abadepite amaperereza yashojwe ejo kuwa gatatu n'ubuhamya bw'abarimu bane bigisha iby'amategeko muri kaminuza zitandukanye bari batumiwe na komite ishinzwe inzego z'ubutabera mu mutwe w'abadepite umwarimu umwe yari yahamagajwe n'abarepubulikani yavuze ko kuri we nta cyaha abona giteganywa n'itegeko nshinga perezida trump yaregwa abandi batatu bo bari batumijwe n'abademokarata bemeje ko perezida trump yakoze ibyaha biremereye birimo ruswa no gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu komite ishinzwe inzego z'ubutabera nirangiza kwandika umushinga w'ikirego umutwe w'abadepite wose uteraniye hamwe ugomba kucyemeza mu itora kubera ubwiganze busesuye abademokarate bafitemo bizeye ko ikirego kizatambuka nta ngorane naho sena izaburanisha perezida trump naramuka rero arezwe yiganjemo abo mu ishyaka ryari ry'abarepubulikani bityo perezida trump yizeye ko sena izamugira umwere maze akaguma ku butegetsi muri Mauritania haravuga impanuka y'ubwato yahitanye ubuzima bw'abantu barenga mirongo itanu n'umunani iyi nkuru turayigezwaho na frederic nkurikije abimukira barenga mirongo umunani barashoboye koga mu ibahari atlantique bavuye mu bwato bwariko buribira mu gihe abandi mirongo itanu n'umunani barokowe bariko batwarwa n'amazi muri iki gihe bariko baravurirwa mu bitaro vyo mu gihugu ca Mauritania ubwo bwato bwari bwavuye mu gihugu ca Gambia mu ndwi iheze bwari butwaye abantu ijana na mirongo itanu barimwo abakenyezi hamwe n'abana ubwo bwato bwari bugiye mu mazinga y'igihugu ca Espagne Ile Canari bwaratanguye kwibira igihe bwariko buregera inkengera y'ibahari yo mu gihugu ca Mauritania bugiye kurondera ibitoro hamwe n'ibifungurwa vy'ingenzi nk'uko Laura Lunga Roti umukuru w'ibiro vy'ishirahamwe mpuzamakungu mu gihugu ca Mauritania yabibwiye ibiro bijejwe gutangaza amakuru Associated Press longaroti yavuze ko abantu bashika mirongo umunani na batatu bashoboye koga bagashika ku nkengera mu gihe abategetsi bo mu gihugu ca mauritania bobo batangaza ko abantu mirongo umunani na batanu barusimvye umushikiranji ajejwe intwaro yo hagati muri ico gihugu mohamed salem ul mezug yavuze ko abantu cumi banyarukanywe mu bitaro kandi bariko baritabwaho mu buryo bwihuta abajejwe igikorwa co gutabara barabandanya kurondera abandi bantu bari muri ubwo bwato bataratorwa gushika ubu hirya no hino mu gihugu cy'ubufaransa abakozi bahamagariwe na za sendika zabo kutajya mu kazi ni mu rwego rwo kwamagana amavugurwa leta iteganya gutangiza mu guteganyiriza izabukuru ni amavugurwa yatangajwe na perezida emmanuel macron azatuma abafaransa benshi bakora igihe kinini kirenze icyo basanzwe bakora iyo myigaragambyo yatumye serivisi nyinshi zihagarara zirimo izo gutwara abantu n'ibintu amashuri ibitaro n'ibikorwa bya leta bitandukanye uduce dusurwa cyane na ba mukerarugendo turimo umunara wa eiffel natwo turafunzwe abayobozi ba za sendika z'abakozi bavuze ko biteguye gukomeza iyo myigaragambyo kugeza perezida macron yisubiyeho nta byinshi guverinoma iravuga kuri icyo cyemezo gusa ibiro by'umukuru w'igihugu byavuze ko biteganyijwe ko minisitiri w'intebe edouard philippe azasobanurira igihugu neza ibikubiye muri icyo cyemezo mu cyumweru gitaha umuyobozi wa polisi mu mujyi wa paris didier lanma yavuze ko yahamagaje abapolisi hafi ibihumbi bitandatu mu gihe iyo myigaragambyo yaramuka ibayemo imvururu abagizi ba nabi bashimuta amato bashimuse abantu batwara amato n'abakozi bayakoramo bagera kuri cumi n'icyenda hafi y'igihugu cya nigeria frederic nkurikije arakomeza abagizi ba nabi banyuruza abantu mu bwato barinjiye ku nguvu mu bwato butwara ibitaro by'igihugu cy'ubugereki ku nkengera y'ibahari y'igihugu cya nigeria bagira imbohe abantu cumi n'icyenda barimo abadereva n'abakozi bo mu bwato bava mu gihugu cy'ubuhindi n'igihugu cya turukiya inkengera y'ibahari mu gihugu cya nigeria iri mu za mbere ku isi iberamo ibitero by'abagizi ba nabi nk'ivyo itangazo ryasohowe na ba nyir'ubwato ejo ku munsi wa gatatu rivuga ko abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho bikomakomeye binjiye muri ubwo bwato bwato bwitwa neve constellation ku munsi wa kabiri ku mugoroba igihe ubwo bwato bwari buvuye ku kivuko cyo mu gisagara ca boni abadereva hamwe n'abakozi bose bo muri ubwo bwato bagizwe imbohe n'abahindi kiretse umunyaturikiya umwe nk'uko byatangajwe na ba ubwato abandi badereva indwi b'ubwo bwato babugumyemwo bahawe amategeko yo kubutwara mu kibanza gitekanye nk'uko iryo tangazo ryabishikirije iryo tangazo rivuga kandi ko abategetsi bose bajejwe ibibazo by'umutekano bamaze guhabwa amakuru y'icyo gitero kandi ko ibikenewe byose biriko birakorwa kugira ngo abo bantu barekurwe mu maguru masha urakoze frederic nkundikije diana niyo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya
abakozi digwe makuru y'amakuru yaragezeho hirya nino ku isi turaza kuyagaruka ko mu mpfunyapfunyo mu mpera z'ano makuru ejo ry'amerika mukomeje kumva mu kirundi no mu kinyarwanda muri ko murayumva kuri fm ijana kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com ku isi yose aderesi ya facebook youtube na instagram byacu ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari turayahera mu rwanda no mu burundi ahavugwa imvura mu burere butandukanye mu karere ka rusizi gaha n'urubibe n'intara ya cibitoke mu burundi iyo mvura yishe umuntu umwe abagera kuri mirongo ibiri n'umunani ntibagira aho bakika umusaya mugenzi wacu temistokle mutijima yanyarukiye ku turabiri uko vyifashe nagize ngo njyame saa sita z'ijoro mbona uruzi ruje ruhurura rudusanga mu nzu ubundi n'ibintu byose tukaza tubona biri gusohoka nisanze ndi mu nzu irimo amazi ngeze ku muryango nsanga ni bamwe mu bagizweho ingaruka n'ibiza byibasiye iyo mirenge yombi yo mu karere ka rusizi mu burengerazuba bw'u rwanda imvura yabaye intandaro y'ibiza byibasiye aba baturage yaguye guhera isaa kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba wo ku wa gatatu kugeza mu masaha y'igicuku ashyira urukerera rwo kuri uyu wa kane ari nabwo amazu yatangiye kugwa nyuma yo kuzura amazi benshi mu basenyewe n'icyo kiza ni abari batuye mu nkengero z'umugezi wa rubyiro wuzuye ukarengera ukamena mu mazu yabo ibyarimo byose biratikira aba bariganira umunyamakuru w'ijwi rya amerika uko byagenze noneho numva araje ntangira gutora isahani ngo nyadahenyate mu rugo ndaje kabiri abangeze hano mu bibero ndataka ntiyokoye wendi ndapfuye wendi nimuntabare nimuntabare hariya haruguru haturuka umugabo araza aramfata ati sohoka sohoka sohoka dore umwuzure waduteye mu nzu ibintu byose nta kimwe twakuyemo umwenda umuntu yakiraga niwo yambaraga haguyemo amatungo ihene ebyiri inkoko eshatu mbega ibikoresho byose nta gikoresho na kimwe twakuyemo umwenda twakuyemo n'uwo twasohokanye n'agahene ka karimo gusa ibindi byose ibintuza byabiguyeho n'uburere bw'abana byose byabiguyeho abo baturage baravuga ko nyuma yo gusenyerwa n'ibiza ubu ntaho bafite ho kwerekeza turiho hanze kandi nta n'ahandi hantu dufite twakimukira sinzi ukuntu mbega nyine tugomba kubaho parisiyo twaba dufite yariye gusa nta n'umurima tugira ku musozi nuko twaba tubayeho haryaga duhingiye abaturage ibintu byose byabaye ipotopoto mu nzu nta nubwo turabona aho tujya ubu turi mwahaguze rero turasaba ko badufasha aho tuba icyo twasaba leta ni byinshi ye yaduhitiramo icyatunyura kuko twe ni byinshi twabuze uretse gusengerwa n'imyuzure imyaka yiganjemo umuceri ibishyimbo imboga n'ibigori yari ihinze ku buso bwa hegitari zirenga ijana yarengewe yose ku buryo bene yo batazirirwa bajyamo aba baravuga ko biteza inzara nyuma y'ibi imiceri yose yarangiye ibigori ibishyimbo nta kintu cyasigaye mu bugarama iki kibaya twari dutunze n'ubuhinzi none byose byatuvuyeho ubu rero dusigariye kuri zeru nta kintu dusigariye ahubwo turaba gutabarwa leta ni ukutugwanaho nyine ahubwo nta yindi myaka yindi ifite ni ahangaha gusa ndi kurebera none nyine byagenze gutya ubwo nyine inzara n'igiye kunyica no mu gishanga nakoragamo njya gushaka guca mu inshuro naho nasanze naho umuceri nawo wose wagiye ubwo aho tugana nyine niho hatuyobeye kereka leta yonyine yagira ubufasha yadufasha kugira ngo turebe ko twabaho ikibazo dufite ni uko uyu mwaka wose nta musaruro tuzabona ikindi n'abadukoreshaga wenda bafite nk'amafaranga kuba baduhemba nyakabyizi naho ntaho bazayakura kuko byagiye inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi ziravuga ko imiryango bigaragara ko itishoboye izafashwa kubakirwa amazu naho abandi bakirwariza ni mu gihe ku bahinzi ho izo nzego zibasaba kongera guhinga indi myaka madame kankindi leonsi ni umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu muri ako karere kuri ubu buso bwo guhinga kubera ko sizari itaragera kure igishoboka baba bashobora gusubizamo imbuto bigakunda bakazeza nta kibazo hanyuma kuri bano basenyewe ikigaragara cyo ni uko abasenyewe bose ntabwo ari abakene cyane ku buryo bavuga ko bafashwa n'ubuyobozi twabagiriye inama ko basana aho bishoboka hanyuma turi kureba wenda adashoboye namba akaba aribo bakwitabwaho kugeza ubu inzego z'ubutegetsi ziravuga ko nta muturage wo muri iyi mirenge wahasize ubuzima ariko hakaba hari umurambo w'umwana umwe warohowe mu mugezi wa ruhwa ugabanya uburundi n'u rwanda na n'ubu hataramenyekana bene we uretse aha muri rusizi iyi mvura kandi yateje ibiza mu karere ka musanze ho mu majyaruguru y'u rwanda ahasenyutse inzu zigera kuri cumi n'eshatu kugeza ubu abatuye mu bice byibasiwe baragaragaza impungenge ko mu gihe ibihe by'imvura nyinshi bigikomeje n'ubukana bw'ibiza itera bushobora kwiyongera temistokle mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda temistokle ni intara ya cibitoke mu burundi hano rubibe n'u rwanda yaraye yibasiwe n'iyo myuzure ivugwa mu karere ka rusizi leta y'u burundi yemeza ko abantu mirongo ibiri n'umunani aribo bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo segenya idonido na mugenzi wacu eloje wirikaneza uduce twatsinzikaye kurusha utundi ni nyempundu rukombe na gikomero turi muri zone nyamakarabo muri komine ya mugina intara ya cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'uburundi bamwe mu banyagihugu bahaba bavuze uko byagenze imvura yatanguye kugwa nka saa moya z'umugoroba hanyuma iragwa hanyuma twumva imisozi itanguye kubomoka hanyuma itanguye kubomagurika turatelefona bo hirya no hino bamwe baravyuka turababwira ati nyamara rero mwicunge mubwira bari mu myonga hanyuma baze barayegerana baja hamwe hanyuma turagerageza turababwira tuguma twumva ibintu bihomagurika hirya no hino induru zivuga urabona hariho benshi bariko barazura ngaho hariho n'abandi nyene hariya bazuye umutamwe yapfuye yitavye imana n'abandi batatu hariya nyene majepfo bongeye gupfa nyene umwe ariko bamuhize bamuwe vuga hano hari umuryango w'abantu indwi bose nta n'umwe urabona ko bariko barabazuba ibyo byagiye bibahamba imisozi yose yamanutse hirya imisozi hose yamanutse nta murima n'umwe usigaye nta n'ukongera kurima ibihomoka byahomokeye ku bantu abantu benshi bapfuye byakomeye abandi nabo turiko turabajana kwa muganga ararembye cyane uriya yari afise umwana mu ntoke nyina yabaye umubu umutwaze ubu nawe tumujanye ubu hariyo n'abandi babiri bakiri hepfo batararonka ababatabariza nabo ndibaza muboza bogenda bakaza kubatabara umuryango iwacu turasigaje abantu batatu bapfuye hariho n'abandi ba- batanu mu rukombe bapfuye eh, hariho n'abandi b'inkomere ba- bane bakiri inyuma yabaye igitumbuka kuko n'imvura nyinshi yaguye imisozi itangira gusidagurika isidaguritse rero amazu aratemba menshi cyane abantu benshi barapfa abandi n'inkomere nibatari ko tajana kwa muganga uwo mukenyezi nawe yigana ivyo yabonye mu mihana itandukanye yatangajwe n'ivyo yiboneye n'amaso urugo rumwe rwarimo nk'inzu zingahina abana benshi nk'abana bane uwundi yari afite umwana umwe umu- ama- umugore n'umugabo bose n'uwundi mugore nyine yari afite abana babiri n'abandi bana batatu bose bamaze gukubitwa n'ubwo ruzi bagiye abandi bane baciye bahambwa nk'igihomoka nyine muri ayo mazu bariko barabazura abandi batatu harimo n'umunyeshuri yari yiga mu mashuri makuru nabo kandi bariko barabazura hariho n'umugore n'umu- n'umwana mutoya nabo aba- abana bamwe bacitse ariko nyamugore nabo bariko baramuzura n'umwana imirima i- nta ikintu na kimwe gisigaye ahubwo na- natwe twagiye guhungira ahantu ku misozi miremire hakaguma haturagurika turabura ahantu duhungira twe twarokotse twagiye ahantu hari nk'amabuye niho twagiye guhagarara impande y'amabare ku gasantere kari kahasigaye nayo iyi misozi yose n'amazu n'amabati nta na kimwe nta n'ikibanza wowe ukimenya gihari ntiwomenya ahantu haba hari habayirutse bagaragara atagira agahuzu hari basahuye abana gusa ubu unye abantu bose nta n'agahuzu bafise n- nta n'ikintu na kimwe bafise ubu aba bandi bavyeyi nabo nubwo barokoye bimwe mu vyo batunze bemeza ko ubuzima bwabo butazosubira kuremerana vuba hajya mu bimanga niho twa- na- twarokoye agahanga none utwo ni utuntu turokoye natwo tudukoresha jewe igihomoka cya- cyaguye ku- hejuru y'inzu mu ibarabara ndahunze mvuye mu- mu rugo ndiko ndasembera mu mihana imirima yanoneka yangiritse ibiharage yose byose twagomba kuja ku- gusarura imirima itatu yose je yangiritse yose yagiye inzu yanje yose iragiye nkubu ntacyo nzondonka nzobamo umwana tubana inzu yahomotse n'ibintu mugabo umuntu namurokoye nayo jewe igeretswe ko n'intude ntiyahenutse ngo ijyame hasi igiharage kimwe kivi kiva rubona rujya runtu iyo rwavuye rwashikanye mu ruzi atagaharage kamwe sigaranye nayo ikibagiwe cyo n'udutoki mu mwanya wa mbere igipolisi cari cavuze ko abahitanywe n'iyo mvura y'isegenya bagera kuri mirongo itatu n'umunani amazu atazwi igitigiri n'imirima navyo birononekara mu nyuma ku rubuga rwa twitter rw'ubushikiranganji bw'umutekano cahavuye candika ko amaze guhitanwa n'imisozi yishitse ari mirongo ibiri na batandatu indwi barakomereka abagera ku icumi nabo baraburwa irengero gushika mu ntango z'umuhingamo desire ndagijimana umwe mu bajejwe intwaro yemeje ko abapfuye bagera kuri mirongo ibiri n'umunani bari mu gacimbiri ka rukombe n'agacimbiri ka nyempunda bamwe bariko bazora mu mazu mbere hariho n'abandi batarigira baboneka kandi atari bakeya mbere bagiye bajana n'abagore babo n'abana kugeza ubu bamwe bagire baje mu mazika abandi banabo bariko bajana indembe kwa muganga abateshejwe izabo basaba leta kubagarukirako dusaba ko leta yotugera ko tukaro bamwe bakaronka n'agahu- bakabatabaza nk'agahuzu abandi bakaraba nk'uko nk'aho bodushyira kuko aho hantu nta kibanza kizosubira kuhaba ah- ni- ahantu hose hatengaguritse nta hantu umuntu yoronka ashyira na burende ico dusaba nuko leta yotugerako kugira ngo itugarukireko na cane cane ko imisozi n'indimiro zose zaheze wanashaka nta n'imirima benegihugu bagisigaranye kugeza ubu mbere wanashaka n'abenegihugu basigaye nta n'amazi bashobora kunywa ya rusengo aho nibarabara kugeza ubu ntushobora kurengana buramatari w'intara ya cibitoke arabahumuriza joseph teriteka yizeza ko uburyo bwose bukenewe buriko buraronderwa kugira ngo ntihagire abantu barara mu gahinga eroje urika neza ijwi rya amerika Eroje wirika neza arakenuye tukiri ku makuru avugwa mu Burundi abantu barenga mirongo itanu nibo bamenyekanye ko bishwa bishwe abarenga ijana na mirongo itanu barapfungwa abandi baranyuruzwa mu mezi atatu aheze ni kuvuga mu kwa cenda kwa cumi na cumi na rimwe ivyo biri mu vyegeranyo vy'ishirahamwe akate rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi abaharanira agateka kazina muntu bari mu Burundi bavuga ko ayo maraporo arimwo amahinyu inkuru ya mgenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru i Kigali ukwezi ishirahamwe akate burundi rivuga ko kwabaye kubi cane mu mezi atatu aheze ni ukwezi kw'icumi na rimwe aho iryo shirahamwe rivuga ko ryamenye abantu mirongo ibiri n'umwe bishwe mirongo irindwi na batanu barafatwa barafungwa abandi indwi baraburirwa irengero mu kwezi kw'icenda naho akate burundi ryamenye abantu cumi na bane bishwe mirongo ine barafungwa nayo cumi bagenda amazima yongo muri raporo yaryo iryo shirahamwe rigwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu ryerekana ko mu kwezi kw'icumi naho abantu cumi na batatu bishwe mirongo itanu na babiri barafungirwa ubusa nayo icenda baranyuruzwa kuba ntawe uzi irengero ryabo akate burundi ni rimwe mu mashyirahamwe yafutswe mu gihugu yamara rivuga ko rigifise abakorana naryo bariha amakuru ku munsi ku munsi y'ingena agateka kazina muntu kabandanya guhungabana ari naho rihera rikora raporo nyinshi nimubona augustin aje kumenyesha amakuru muri iryo shyirahamwe rikorera mu buhungiro yabwiye ijwi ry'amerika abo ryamenye bakekwa gukora ayo mabi abakora ayo mabi yose tukaba tubasanga ahanini mu mbonerakure abakozi bamwe bamwe b'iperereza bamwe mu bapolisi hamwe na bamwe mu basirikare muri icyo cegeranyo akati burundi irerekana ingeso yo kunyuruza abantu bakaburwa irengero yasubiye kwimonogoza kuva aho habereye ibitero by'imirwi yitwaje ibirwanisho mu burengero bw'igihugu ikindi cibonekeje cabananije ni ugufata no gupfunga abatavuga rumwe na leta na cane cane abanywanyi b'umugambwe CNL ndetse n'iturirwa n'imbomorwa ry'ingoro z'uwo mugambwe ahatari hake mu gihugu ivyerekana ukutuyihanganiranira hagati y'imigambwe mu vya politike mu gihe hegereje amatora umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikije wewe avyamirira kure abo bantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru bafise n'ayakera cane ivyo musanzwe mubizi ko igipolisi kitabikora kandi ivyo si twe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo vy'amashirahamwe ajejwe gukurikirana ivy'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi c'u Burundi abo igipolisi gifata nk'ibyabona ni amashyirahamwe akorera mu gihugu rimwe muri yo foricon f gishinze kurwanya ikimenyane na kamwana wa mama ririyamiriza iyi raporo ya kate burundi gerard hakizimana niwe rirongoye twagiye twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mw'aya maraporo asohogwa n'amashyirahamwe atagikorera mu gihugu cy'uburundi amashyirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukaturi byabona kifashe neza mu ntara zose n'amakomine byose bigize igihugu n'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashikiriza ni ibinyoma ni muri ya ngendo kwama berekana ko mu gihugu hari ibibazo kandi mu gihugu ata bibazo bihari iyo maraporo ya politike amaraporo afise inyungu zabo bwite akate burundi ryoryo risaba amakungu ko yorabira hafi biriko birabera mu burundi mu gihe hasigaye igihe gito ngo habe amatora rifise amakenga ko ashobora kwaduka imvururu nk'izadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kubera ico cuka kibi kiri mu gihugu ishirahamwe akate burundi rihamagarira leta y'u Burundi guhagarika uko kutihanganiranira muri politike no guhagarika inyigisho zibiba urwanko zitangwa n'abategetsi bamwe bamwe shirahamwe akati Burundi riheraheza ico cegeranyo risaba akarere ka Afrika y'ubuseruko n'amakungu gukurikiranira hafi e, ibijanye n'umutekano mu Burundi ubandanya ubunyuka muri ibi bihe Burundi bwimirije ibihe bidasanzwe by'amatora abakora akazi nk'ako mu gihugu ko kuraba agateka akazina muntu bobo babwira amakungu kutaja aratega amatwi abo batagikorera mu gihugu urumva ko ari ayamuhe ayamuhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafitiye ibyemezo bitari byo bafitiye inyungu bo nyene ari nacyo bituma mvuga nti bari bakwiye gusaba ikigongo abarundi aho gushikiriza amaraporo atariyo amakungu nayo amenye ko ibyo ibishikirizwa n'aba bantu atari byo sirimesi kabiri amashirahamwe nk'ayo akate burundi acira habona amaraporo akiyamirizwa n'abakorera mu gihugu akate burundi yagiriza abo bakorera mu gihugu ko bakorera mu kwaha k'ubutegetsi bagacika nk'abavugizi ba leta yamara abo bakorera mu gihugu bobo barabihakana icyo bikoze ibiri muri ayo maraporo ni nabyo bikunze kwibonekeza mu maraporo y'abahinga b'umugwi wigenga wa oni umaze imyaka itatu ukora amatoza ku burundi dudu diane atwara uwo mugwi wa oni aherutse kubwira akanama ka oni kajije umutekano ku isi ko hari amazina y'abantu bakomeye mu gihugu bakekwa guhonyanga agateka ka zina muntu yashikirijwe sentare mpuzamakungu mpanabyaha sepeyi iyi nayo hahize imyaka ibiri itanguje amatohoza y'imwe yimbitse azosozerwa nk'uko sepeyi ibivuga n'imitahe mpuzamakungu yo guhagarika abakekwa kwayo mabi pyeklave niyo nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika dusubire mu gihugu cy'u rwanda aho madame ingabire umuhoza victoire umunyepolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa kigali atashoboye kuja mu gihugu ca espanye kwakira agashimwe ishamwe riharanira agateka kazina muntu muri ico gihugu wari wamugeneye avuga ko leta y'u rwanda itamusubije ku vyo yari yarasavye vyo kuja gutora ako gashimwe victoire ingabire umuhoza amaze kuganira na mugenzi wacu jeffrey mutagoma
nibyo koko bari bantumiye bamenyesheje ko natsinda icyo gikombe banampa n'ubutumire bwo kujyayo kugifata hanyuma nk'uko mubizi iteka rya perezida wa repubulika rimfungura rihamo n'amabwiriza ko ntashobora gusohoka igihugu ntawe uburenganzira na minisitiri w'ubutabera nandikiyeho minisitiri w'ubutabera musaba ko nasohoka igihe cy'iminsi itanu mu gihugu nagomba kugenda ku itariki ya kane nkagaruka ku itariki ya munani ariko nta gisubizo bigeze bampa ni ukuvuga ko na n'ubu uracyategereje ubwo se igita- igikombe kiratanga uyu munsi ntabyo ngitegereje ubwo nabonye uko batashubije mbona ko hari uburyo burya buryo bwo kukwangira umuntu akakubwira hari uburyo bwo kukwangira akakwihorera ntagusubize ngo nutavuze burya abafite nutagize nudahigira abafite icyo avuze nutavuze ubwo ni ukuvuga ko nyine abavuze ni uwo ko ba- banyangiye niko nabifashe kuko iyo banyemera nyine nari kuba nagiye kuki batagusubiza U- waba uzi impamvu cyangwa uyikeka biragoye burya gusubiriza umuntu ntavuganye nawe ngo umenye impamvu burya umuntu yakwandika akakubwira ati ntabwo nkwemere gusohoka mu gihugu kubera impamvu imwe ebyiri eshatu wabyumva ariko ubu byangora kuvuga ngo ni ukubera impamvu iyi n'iyi batuma ntasohoka mu gihugu kugeza ubu ntabwo impamvu nibo bazizi njye ntabwo na- nazimenya kuko nta n'izo banambwiye none ubu urabigenza gute niba uwandika ntibagusubize urabigira ute urakurikizaho iki kubera ko bibaye inshuro ya kabiri kuko hari n'ikindi gihe mm, no mu gihugu cy'ubudage bari bantumiye hari konferanse ikiganiro cyari gihari bashakaga ko ngeramo uruhare nabwo ndamwandikira minisitiri ntiyansubiza n'ubu ntiyanshubije ndetse ubu ngubu bwo hari habaye na navuga no kuvugana hagati ya bamwe mu bayobozi b'inzego za esipanye n'iz'u rwanda kugira ngo barebe ko ba- iyo- urwo ruhushya rw'iminsi itatu barumpa nabyo ntihagire igikurikiraho ubwo biransaba ko ngomba kureba mu rwego rw'amategeko uburyo mu by'ukuri uburenganzira bwanjye mpabwa n'amategeko butashobora gukomeza guhonyorwa cyangwa se bakambwira impamvu ntayo ihari ituma ntemerewe gusohoka mu gihugu kuko sinzi niba batinya ko nahunga kuko kuva ntahutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ntabwo nshobora kongera kuba impunzi sinifuza kongera kujya kuba hanze nk'impunzi ariko nifuza kugira uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu nk'uko itegeko nshinga itegeko nshinga rirabyemera nureba mu ngingo ya makumyabiri na gatandatu igika cya kabiri ivuga ko umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba yasohoka mu gihugu akanakigarukamo ntabwo rero mbona impamvu kugeza ubu ubwo burenganzira babunyambuye batabimbwiye
icyo gihe nabwo igihe wandikaga bakakwangira nabwo barinumiye ntabwo bagushubije nabwo bari icyo gihe nari mfite ubutumire bwo mu budage nabwo barinumiye ntabwo bigeze bansubiza kugeza na n'uyu munsi kugeza n'uyu munsi ubwo rero nibura abantu bagombye kumbwira bati kubera impamvu imwe ebyiri eshatu ntitukwemerera ariko ubwo biraza kunsaba ko ndeba mu rwego rw'amategeko icyo ngomba gukora kugira ngo menye ikibazo mu by'ukuri gihari icyo ari cyo ubu ngubu ishyaka ryawe rishya rihagaze rite mu ruhando rwa politiki
ishyaka ryanjye rishya navuga ko hashize ukwezi kumwe nta bikorwa byinshi turakora kuko turacyegeranya turacyisuganya ariko nabwo turacyafite izo nzitizi kuko nifuzaga ko twahabwa nibura uruhushya rwo kuba abantu rw'agateganyo rwo kuba abantu bashobora guhura nta mbogamizi zindi zibayeho ariko nabyo nagerageze kwegera inzego bireba nabo kugeza uyu munsi ntacyo baransubiza barambwira bati biretse tuzagutumira nagiye uno munsi bari bambwiye bati wibeshye tuzagushaka kugeza n'uyu munsi ntacyo barambwira ngasanga ari ibintu bibabaje dufite amategeko mu gihugu ku buryo ntekereza ko abo bayobozi bagombye kugerageza kuyubahiriza kugira ngo natwe abayoborwa buri wese agendere ku itegeko kuko riba rihari birababaje rero ko tuba dufite itegeko ariko ntagire ushaka kurishyira mu bikorwa wowe washaka kubahiriza itegeko ugasanga ugomba kugufasha kurishyira mu bikorwa we ntabwo yiteguye kurishyira mu bikorwa n'ikibazo ariko ku ruhande rw'abanyarwanda nishimiye ko abanyarwanda benshi barimo bararyitabira buri munsi abanyarwanda benshi barimo barahama bavuga ati turashaka kwinjira mu ishyaka turashaka kwinjira mu ishyaka ikaba ari ikintu gishimishije madamu victoire ingabire urakoze cyane kuduha icyo kiganiro kandi ukomeze kugira umunsi mwiza yego murakoze namwe madamu victoire ingabire yayaga na mugenzi wacu jeffrey mutagoma turacarondera ubushikiranganji bw'ubutungane ngo twumve ico bugona tukaburonka muraza kubigezaho mu makuru ari imbere mugenzi wacu edigwema abanza twibutsa yagezeho muri make imbere ko dutandukana Eh, muri aya makuru twabwiye ko umuyobozi w'umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika yasabye komite ishinzwe inzego z'ubutabera kwandika umushinga w'ikirego kuri perezida donald trump icyo bita impeachment mu cyongereza ubwato bwibiye ku nkengero y'inyanja mu gihugu cya mauritania bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga mirongo itanu n'umunani abagizi ba nabi bashimuta amato bashimuse abatwara amato n'abakozi bayakoramo bagera kuri cumi n'icyenda hafi y'igihugu cya nigeria Edi Gwema urakoze undi yakoze ni Fasil Gebehu yegeranije amajwi yacu na Engineer Peter bari kumwe muhinga bw'ivyuma je mumva na Lidiane Ninahazwe ano makuru twari ko turabashikiriza yarahagarikiwe na mugenzi wacu Etienne Karekezi nawe nyene yakoze ku izina rya bagenzi bacu bose rero twifurize kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose muraraharyana ahataryana hararumwasi